bulchiis naannoo Tigraay qaamolee karaa nagaa qabsoo geggeessan maraaf akka deeggarsa godhu beeksisee jira. Magaalaa Maqalee keessatti waraana adda bilisummaa Oromootiif sirna simannaa geggeessame irratti kana beeksise mootummaan naannoo Tigraay. Kaleessa jechuun jimaata fulbaana 14 bara 2018 karaa Zaalambasaatiin kan gara Itoophiyaatti seenan loltoonni waraana bilisummaa Oromoo Adigiraat Wuqroof Maqaleetti simannaan godhameefii jira. Hoogganni adda bilisummaa Oromoo dhiyeenya kana magaalaa Finfinnee keessatti ibsa gaazexeessotaaf kenneen loltoonni waraana bilisummaa Oromoo kuma tokkoof dhibba sadii aga kuma tokkoof dhibba shanii ta'an Eertiraarraa karaa bulchiisa naannoo Tigraayin akka Itoophiyaa seenuuf jiran beeksisuun isaanii yaadatama. Simannaa hooggansa adda bilisummaa Oromoo har'a magaalaa Finfinnee keessatti geggeessame irrattis waraanni bilisummaa Oromoo dhibbarraa harka sagaltama ta'u duraanuu kan Itoophiyaa keessa jiru ta'uun dubbatame kanneen hafan agi xiqqoon Eertiraarraa seenuun isaanii beeksisamee ture. Gabaasaan vii'oo'ee Mulgeetaa Asxaa sirna simannaa magaalaa Maqaleetti geggeessame kanarratti argamuudhaan waraana bilisummaa Oromoo irraa aga tokko haasofsiisee jira. Miseensi waboo kaduraa maqaasaa beeksisuun jalqaba.
Ani maqaan koo Baqqanaa Addasaa Gichilleen jedhama. Qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessaa naannoo waggaa digdamaa keessa jiraadheera jechuudha.
Waamicha mootummaa Itiyoophiyaatiin yeroo ammaa yeroo gara biyyaa seentan simannaa zaalambasaadhaa jalqabee haga maqaleetti isiniif godhame akkamitti ilaaltan jechuun kan gabaasaan keenya gaafateef akkanatti deebii kenne miseensichi waboo baqqaanaa yaaddasaa gichillee.
Dhugaa dubbachuu fi Eertiraatii kaanee Tigraayitti yeroo seennu yeroo calqabaaf magaalaa Addagiraatitti simannaan ho'aa simannaa bareedaa uummanni Addagiraat kabaja guddaa isaaniif kennina. achitti affeerraa cireenuu godhanii galgalachi bullee irbaatas haga sadarkaa affeerraa adda addaatti nu simatanii uummanni bitaa mirga bahee kabaja guddaa nuu kennanii achirraa dabarree immoo amma magaalaa guddittii Tigraay Maqaleetti argamna. Uummanni Tigraay Maqalee kun bitaa mirgaan bahee simannaan harka rukuttiidhaan sirriitti nu kabaje simannaa gaarii nu godhanii nutis immoo isaaniif jaalala guddaa onneerraa akka qabnu isaanitti agarsiifneerra jechuudha.
addi bilisummaa Oromoo waamicha mootummaa Itiyoophiyaatiin dhiyaateefiin karaa nagaa qabsaa'uudhaaf biyya galee jira. Gara fuulduraatti dhaabni keessanis ta'e ati akka qabsaa'aatti akkamitti itti fuftu? Keessumaa uummattoota Itiyoophiyaa kan biroo waliin taatanii qabsaa'uu ilaalchisee jechuudhaan kan gaafatameefis akkanatti deebii kenne.
Dhaabni keenya dhaabni adda bilisummaa Oromoo duras qabsoonni qabsaa'aa ture sirna dimookiraasii biyyattii keessatti dhaabuuf keessattuu immoo Uummanni Oromoo mirgasaa sarbamee jiru mirgasaa akka kabachiifatuuf darbee sabaaf sablammoonni biyya sana keessa jiraatan nagaan akka jiraataniif qabsoo gaggeessaa ture. Qabsoo gaggeessaa ture keessattis immoo milkii gaarii argatee injifannoo guddaa galmeessee bakka garaagaraatti uummannis sirriitti irratti argee jira jechuudha. Achirraa kaanee immoo mootummaan Itoophiyaa waamicha dhaabolee garaagaraafis godhe keessaa dhaabni adda bilisummaa Oromoo hangafa. Kanaaf dhaaba keenyaafis waamicha godhee karaa nagaatiin biyyatti galuuf murteessine. Duraanuu sirna dimookiraasii biyyattii keessatti gadhaabuuf qabsoo godha waan ta'eef amma immoo daranuu qabsoon sun akka jabaatu uummattoota sabaaf saalammoota waliin tokkummaadhaan qabsoo sana akka nageenya kana gara fuulduraatti akka finiinsinu abdiin qabnaa jechuudha. Kaayyoon adda bilisummaa Oromoo duras kanuma ammas kanumadha jechuudha.
Miseensa waboo kabiraas haasofsiisee ture gabaasaan vii'oo'ee Mulgeetaa Tsibaa Maqaleetti.
Maqaan koo gammachuu gaarii jedhama. Kan qabsoo keessa tures waggaa kudha shaniif.
Qabsoo adda bilisummaa Oromootti akkamitti akka makame innaa ibsus akkana jedha miseensi waraana bilisummaa Oromoo gammachuu gaarii.
Qabsoon Oromoo eegadda kan jalqabame miti yookaan immoo anarratti kan jalqabame miti yoo xiqqaatee waggaa dhibbaaf shantama dura gaggeeffamaa dhufeedha. Qabsoon kun immoo walirraa dhaalmaa dhaalmaadhaan dhufee dhufee. nu bira ga'ee wanti kaleessa abbootiin keenya qabsaa'aa turaniif wanti inni galma hin geenyeef waan sana ilaalaa guddadheef wanti kun gara qabsootti akkan seenu na godhee jira jechuudha.
Simannaa magaalaalee Tigraay adda addaa keessatti uummanni bulchiisu godheefis akkana jechuun galateeffate.
Kaleessa naannoo sa'a kudha tokkooti kan Zaalambassaa geenye Zaalambassaa akka geenyeen uummanni akkuma gaariitti nu simatee eegasiis immoo galgala. Addigiraatiin geenye Addigiraatitti wanti nu agarre waan bareedaa waan nama gammachiisu galgala irbaata bakka ciisichaa hunda nu qopheessanii nu eeganii kun immoo galata guddaadha namoonni uummanni achi bulchiisni achi jiran sun baay'ee baay'ee isaantu nu keessumsiisaa bulee akka ijoolleetti jechuudha sa'a guddaa fudhatanii halkan utuu hin rafin kanaaf immoo galata guddaa qabu isaanii ganama kaanee ciree nyaannee uummanni Addigiraat ba'ee. sirnaan nu geggeessa jechuudha. Keessumaatii kan nuyi agarree magaalaa Wuqurootti uummanni guutuun ba'ee bifa gaarii ta'eetiin bifa nama gammachiisuun bifa nama hawwatuutiin gadi ba'anii nu geggeessanii egaatiin uummanni akkas si jaallatu kun immoo nus jaalala guddaa qabnaaf jechuudha. Maqaleettis maannaa gaariidhaan bulchiisonnis uummannis nu simatanii waan barbaadamu hunda nu gochaa jiru waan ta'eef galata guddaa qabuun jedhan.
Addi bilisummaa Oromoo uummata Oromoo qofaaf qabsaawaa Itoophiyaa irraa cituuf qabsaawaa jedhamee odeessama jechuun ka gabaasaan keenya gaafateef innaa deebii kennus akkana jedhe miseensichi waboo gammachuun.
Sagantaan siyaasaa adda bilisummaa Oromoo Oromiyaa bilisoomsuudha. Akkuma uummanni Tigraayis bilisummaa isaatiif qabsaa'e bilisoomsuu lafa ishee bilisoomsuu uummati sun walabummaan akka inni jiraatu gochuudha. Kana jechuun uummata biraajiniin hin jiraatu jechuu miti. Namoonni adda addaatu kana propagaandaadhaaf yookaan immoo saboonni biraan akka inni qabsoo kana hin hawwanneef itti gargaaramu malee kana jechuu miti jechuudha. Maaliif uummanni Oromoo eega bilisoome eega lafti isaa walabame booda dhiibbaa nam tokkee malee mirga hiree murteeffannaa isaati akka inni murteeffatu malee addi bilisummaa Oromoo uummata Oromoo duwwaa muree qobaatti bulchee sabni biraan immoo akka rakkin adda addaa irra gahu yookaan immoo uummanni Oromoo akka inni saba biraa irratti dhiibbaa biraa geggeessu dhaabni kun akka inni saba biraa irratti dhiibbaa biraa geggeessu warroonni yaadan sun dogoggora dogoggora kun dogoggora guddaadha ilaalcha dhaabaas miti kun dhaabnis akka itti yaadin beeku barumsa akkasiis kennee hin beeku sagantaan siyaasaa dhaabaa immoo ifaan ifatti lafa kanarratti addunyaa kanarratti beekamaadha jechuudha.
Waamicha nageenyaa mootummaan dhiyaateef deebii kennuun eega biyyatti galtanii booda akka qabsaawaatti akkamitti qabsoo keetti fufta ka jedhu ture gaaffiin ka biraan dhiyaateef.
Amma egaa kun yaada dhaabichaa ta'a. Kana booda nagaan qabsoofneen eega seenneeti. Nagaan qabsaa'udha. Qabsoon karaa nagaa qabsaa'amus waan salphaa miti. Hirmaannaa gaafata, dhugaa gaafata, dhugaa qabdu sana fuutee uummatatti ba'udha jechuudha. Waanta uummata kanaaf qabsooftuuf, waanta uummata kanaaf hojjettuuf, fedhii uummata keetii beektee uummata kanaaf diriirsuudha. Kanaaf immoo uummanni immoo kan isaaf ta'u kanatu naa ta'a kanatu na bulcha bor kanatu na deemsisa kanatu na baasa kan jedhu uummanni filachuu danda'a jechuudha. Filatamte bulchite akka gaariitti dimookiraasiidhaan mirga isaa eegdee bulchitaaf hin filatamne taanaas immoo isa filatame deeggartee kan dhiibbaan biraa keessa hin jiraan filmaan dhugaa godhamee mo'atamtee innaan immoo gargaartee biyyattii sana guddinaaf deemuudha malee anna mo'atameedha kaffi ololli biraan yookaan immoo gara biraatti deemuun sun sirriis miti dhaabnis kanatti namanu dimookiraasiitiin deema anas haa ta'u miseensi dhaabaas haa ta'u dhaabnis yaada akkasii qabadhee yaada.
Gabaasaan VOA Mulgeetaas ba'aa miseensa hawwisoo adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo waliin gara biyyaatti deebi'aa jiru tokko haasofsiisee jira. Eebbisaa Salamoon jedhama.
Abbaa keessa kanan ture waggoota murtaa'eef ture achi keessatti immoo muuxannoo fi agartee wantoota garaagaraa dhiirummaa gootummaa qabu waan hedduu keessatti baradheen ammoo biyya keessa galuuf adeemsarra jira.
Akkamitti akka qabsoo adda bilisummaa Oromootiin hoogganamutti akka seenennaa ibsu akkana jedha Eebbisaan.
Sadarkaa duraa irratti tokko Oromoon mirga isaa falmataa, Oromoon saba ni jaallataa, Oromoon biyya isaaf ni du'aa, Oromoon sabaaf sablammii Oromiyaa keessa jiran akkasuma Itoophiyaa keessa jiran hundayyuu ija tokkoon ilaala waan ta'eef isa kanaatu haqaaf akkan falmee uummata Oromoof falmu lallabu sirbu na taasise.
Simannaa Zaalambasaadhaa jalqabee haga Maqaleetti isaaniif godhame ilaalchisee gaaffii dhiyaateef innaa deebisuus.
Inni kun agartee uummatni Oromoodhaa siluma ganama yeroo lafaa kee waaqa biraatii gammachuu qaba waaqni eebbisee jira biyyoota kanarra yeroo dabarree dhufnee simannaa guddaa nu godhanii simannaa isaan nu godhan immoo simannaa miira gammachuu obbolummaan guutamee fi akkasuma immoo gootummaa murannoo fuula duratti akka nuun deemnu nu kakaase nu macina jiranii. akkasitiin nuuf haa jiraatan yoomillee haqni immoo ifa nu abaasuun jayaan.
Ati qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti hojii muuziqaa hojjetaa turte qabsoo amma karaa nagaa geggeessamu keessatti akkamitti qooda fudhatta ka jedhu ture gaaffiin ka biraan isaaf dhiyaate.
Qabsoon bilisummaa Oromoodhaa ifadha qabdi. Haartiin Oromoodhaas ifa qabdi. Haartiin ni guddata. Qabsoon immoo gara fuula duraatti fiiga innis akkuma kana lamaasaa qabsoodha. Sirban immoo uummata dura dhaabadhee sirbee uummata ittiin na beeke immoo jajjabeedha. Jajjabeekoo goota daggalaa sanyii keerroo jajjabeekoo leenca daggalaa sanyii Oromoo diimtuu irraa fi jala gidduu magariisa fajiinkaan koo adda bilisummaa Oromoodhaa dhamni kan koo. Gargara gara urjii wiirtuun biiftuun odaadha. Imalattoon koo waraana bilisummaa Oromoodha. Hiriirri koo waraana bilisummaa Oromoodha. Hiriirri koo siinan ta'ee lola diinaan lubbuufiin sodaadhu. Inafu yoomuu jira sibira jajjabeekoo jajjabaadhu. Taatu walabamta fala argatta jabaadhu lammii koo qabsootu furmaata. Kun waan ifa jirudha. bakka teenyu hundumatti dhugaa himuu fi haqa falmuudha. Isa kanaaf immoo gitan hojii dhaabni naa kennarra dhaabadhee haartii fi dirqama achi keessatti qabuun immoo uummata cina dhaabachuuf qophii xumuradheen jira akkasuma sirba haaraa tokkoon immoo yeroo dhiyootti ittiin dhufa sirbi sun immoo. Jajjabee wabooko gaachanaa fabdii sabaa sabboonaa sababbigaa lammiin keessumaa qabaa alaganuu beeka beeka beeka beeka borannoon kee jaba jaba jaba alaganuu beeka beeka beeka beeka ejjannoon kee jaba. Akka kaalee caccabsee diinasa diinas reeffa isaa alatti nyaachisa waboo koo hiddituu akka soonsa jabaaduu qabsoo kennu boonsa keessike keessike keessike abidda keessike keessike keessike abidda akka keef dhaabata dhugaa keef dubbata waboo. Akkanattiin sirba kanaa yeroo dhiyoo gidduutti uummata Itoophiyaa fuula dura dhaabadhee sirbuuf qophii xumuradhee jira.
Gabaasaan vii'oo'ee Murgeetaa Asba'aa uummata sirna simannaa waboo magaalaa Maqaleetti geggeessame irratti argame keessaa tokko haasofsiisee jira.
Yirgaalem Kaasaawwan jedhama. Barsiisaa Maqalee Yuunivarsiitii. Muummee joornaalizimii fi kominikeeshinii keessan barsiisaa. Haala amma Maqalee keessatti simannaan gaggeessitoota ABO fi waraantoota ABO waliin gaggeessame baay'ee baay'ee kan nama jajjabeessuu fi kan nama gammachiisu ta'uusaa hawaasni Maqalees immoo akkasitti nama simatee jaalala biyyaaf qaban jaalala uummata Oromootiif qaban sirriidhumatti ibsaniiru. Sirrittis immoo agarreerraa uummanni Tigraay uummata biyya keenyaa uummata Oromiyaa uummata naannoo Amaaraa wajjin akkamitti jaalalaan jiraachuu akka danda'an sirriitti guyyaa itti ibsame ta'uusaa himuun barbaada. Dabalataanis immoo ani amma maqalee kana keessatti jiraadhetti simannaan uummataaf uummata biraatiif kennamu baay'ee kan nama gammachiisuu fi yoomiyyuu kan jajjabina nu kennuu fi boriifis immoo hawaasa biraatiifis barumsa waan ta'u ta'uusaa ibsuun barbaadan.
Simannaan godhame kun qabsoo karaa nagaa gara fuulduraatti biyyattii keessatti godhamu keessatti gahee maalii qaba? Addi bilisummaa Oromoo qabsoo karaa nagaa geggeessamutti seenuu isaa akkamitti ilaalta gaaffii jedhuuf akkana jechuun deebii kennan obbo Yirgaalem.
ABO'n gara biyyaatti galee nageenyaaf bu'aan inni buusu baay'ee karaa adda addaatiin ilaaluu dandeenya. Karaa siyaasaatiinis siyaasa guddisuudhaaf ikonoomii keenya guddisuudhaaf hawaasa keenyas immoo sirriimaa tasgabbeessinee nageenyaaf bu'uura ta'uudhaaf bu'aa cimaa akka qabu asumaan ibsuun barbaada.
Dhaggeeffattoota keenyaa sirna simannaa waraana bilisummaa Oromoo magaalaa Maqaleetti geggeessame irratti kanneen ibsanuu kennan maraaf galanni keenya guddaadha. Gabaasaa VOA Mulgeetaa Tsibaas guddaa galatoomsan. Har'aaf kanuma nan xumuraa nagaatti. Ani namoo daandiiti.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.